Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee istiidiyoo seennee jirra. Sagantaa guyyaa har'aa keessatti akkuma adeeffanne qophii jaarmee bultii Islaamaa isiniif dhiheessina. Murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan Sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Muhammad Waadooti. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuuf jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيبتوتا تلفزيون الهدادة bakka jirtan hunda keessattu khayrii wajjin jiraachaa jecha jiraadha jechaadha gama sagantaa keenya sagantaa riqicha sunnaa janna tokkoffaadha galmi dhibba shanii fi shantamii takka waan jettu gaafattuun duuba ani maatiin kiyya maatii kiristaanaa ture gara biyya arabaa kana hujiif jecha dhufee achitti muslima tahee jetti hujii hojjechaa ture san keessatti na dhoowwatanii naaf hin kennine waan an ittiin hojjedhu maallaqa naaf hin kennine jechuu isiiti mucayyoo takka tolbee nutti dawwaladhee isinis gurbaa tokko wal na barsiiste booda gama gurbaa sanii deemee isumaanuu wal taanee wal fuune isaanis wal dhabne maariillee naa kennee ture jettu kuma lama naaf baay'ilamee ture jechuu isiiti harkatti naaf hin kennine isaanis wal dhabnee gurbaa biraa jaaladhee wal taane inninis diin hin beeku anis diin hin beeku ufiinis salaata nama ibaadaati garuu hundinuu diin hin beeynu akkamii jette waan jennuun gaafattuu teenya. dura gartee baga rabbiin ibiddarraa si baase jenna dhugaa si haa godhu jenna warra dhugaan diin qabatu ka dhugumaan ibiddarraa qulqullaa'uu fedhu san rabbi si haa taasisu jenna حديث إمام البخاري أوديس كيسة أنس بن مالك الرا وان جد أنس كن غربا يهودا توكو تجرا كان بيي كدمو جي نبيي تجاجلا نلقبسته رسول إسا غافت شوراب اتدقه mataa isaa bira taa'e muslima ta'e jeeniyya gama abbaa isaa laale abbaanis bira jira akka waan ayyama gurbaan gartee abbara barbaaduuti abbichumaan kaafiraa kun waan jedheen qaalii godhii abalqaasimin jeen nabi muhammad itti baan abalqaasim nabi muhammadi gurbaanni islaama waye nabiyyiin maal jechaadha biraa ba'e alhamdulillahi alladhii anqadhahu min annaar فارون كربي إبد الرئيس باسيتي تلي وانجن الحمد لله الذي أنقذك من النار فارون كربي إبد الرئيس باسيتي جنة آمنك لفنك فونك دينك مرغينك إبد الرئيس قل قلاون gammachuu gammachuu oliiti waan dhabe qaban jedhin as sana booda waman na rakkiseewu hin je'in jiruu duniyaatirraa hir'inni tokko tokko hin dhabamu. Eeguma rabbiin qaama kee ibiddarraa sibilii soomse gammachuu gammachuu oliiti. Waan guddaa argatte waan dhabde hin qabdu waan biraa laaftumatti ilaalisiin jenna. Duba boleetti teenya islaaminaa gurbaan hin beeku anis hin beeku jette namni lama ka makiina oofuun beeyne yoo makiina irratti bahe kamtu shifeera kamtu duubaan ta'a kamtu maarchii qabata lachuu yoo waliin qabanis taati ati qabadhu yoo jedhee tokko tokko dursellee bu'an jira ati qabadhu anaami yoo tokko je'es faayidaan jira warruma wal qabatee qiletti makiinaa kuchisiisu ta'an jechuudha. na'am duba waa'ee akiraa keessatti akiraan tun taphan taatu dildila tokko namni ijaaru abataa ganaa turuu danda'a meeshaa jajjabaa akkanaatiin ijaaramuu barbaachisa sibiila akkanaatiin afamuu qaba dhagaa akkana barbaachisa jechuudhaan inni madaalu tokko madaalee beekumsa akkasiitii yoon ijaariin dildila mukaan ijaaree makiinaa yoo irra baase dildililleen cabee makiinaalleen cabee namtichi oofulleen cabee haala akaman jechuudha. Hadiisa imaamu Tirmizii fi namni birootillee odeessan keessatti abaa Hureerarraa إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه yeroo namni diini isaa jaalattan namni haala isaa jaalattan isinitti dhufee dubra isin gaafate numa herumsiisaa itti jedhe waan biraa sharxii lafan keenya shari'aan sharxiin fuudhaa hiruma keessatti maali diiniin jaalatamu haalli jaalatamu namni tokko wanni tokko isarraa jaalatamuun yoo inni waan san beeke yoo beekee waan san tolche ammas gaafsan irraa jaalatama hujiin nama kanaa jaalatamaadha maandisa kana isa yookaan mana ijaaru kana hojiin isaa jaalatamaadha ka jedhamu yoo inni hojjatuu beeke waan hojjetusan yoo tolchuu beeke yoo beeke ammoo tolcha namni waan tokko hin beeyne waan tokko tolchuu hin danda'u yookaa barumsaan beekuu yookaa dhageettiin beekuu dhageettiin sun illee barumsarraayi barumsaan barruudhaan beekuu yooka dhageettiidhaan beekuu gurratti fixu wahowwan haraamiitirraa uf eeguu haga danda'u takka dirqamoolee shari'aadhaa waajiboolee hanga beekee itti dalagu takka yoo ta'e jechuudha. yoo ammoo salaatumaa fi soomana akka akka fakkeenyaa fi hawaasa tokko tokko ka umrii isaanii ima soomanan ka soomanan beeyne. ka umrii isaanii numa salaatan ka salaata takkuun tolchine ummata akkasii jira beeke umriin ma salaatan takkuu salaata tolchaniin salaanne maaliif jennaan hin baranne kobbii kaafatan achuma laalaniitum akkana salaatanii bijaniitum itti fufan amata dheeraa jechuudha haala akkasiitiin namni hedduu cibaadaa balleeysa salli fa innaka lam tusalli nama tokko hin jenne nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ati salaanne salaati jeen namni nabiin har'a osoo arge alayhi salaatu wasalaam ati hin salaanne salaati jedhuun hedduu jira jechuu ka salaata kimbil kimbil kimbil godhu ati hin soomanne soomani ka rasuulli silaa isaan jedhu hedduu jira ati hin hajjine hajji ka rasuulli silaa isaan jedhu hedduu jira sababa gartee wallaalchaatiif. kana waan ta'eef hanga diinii beeku inni nuti amma gaashi lagnee madaallee hin beeynu namni gaa walirra bayfataadha. walirra akaama shari'aa beekaa dhageetti manka wayyaawee jira yoo mulumaa jaamaa ta'e kobbima waa xiqqoo takka kaafatee musliima jedhee salaata gartee kobbiidhaa takka ka oofu taate allaalladhu ati nama moggaasi jiru laali nama ollaasi jiru laali nama waa beeku hii gaafadhu namni akkanaa kuni. heerumaaf namaanii qaceela nama diin irratti nama bulchuu dandahu je'i akka nasiihatti akka toltuu nama barbaadutti jechu gaafadhu akkasitti ibsa barbaadadhu siin jenna akka hundattuu rabbiin waan khayrii ta'e si haa quunnamu siin jenna obboleettii keenya maatii kiristaanaarraa eega dhalatte ni ka'e eenyutu na hidha jechuudha barbaaddi gurbaa amma ol jaalatte kanaan jechuudha namni tokko nama nikaa isaa yoo hin qabaanne fasultaanu waliyyu mallaa waliyya lahu jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam daanyaa muslimaatti dhaqanii qaadii muslimaatti dhaqanii ka tawxiidaa ka shirkii kan ta'iin inni nikaa namaaf godha egaa maatiin namaa kiristaana ta'e maatiin sun nikaa nama godhuu hin danda'anii qaadii musliimaattu ni kaa godha jenna. Xayyib deebisaan gaafii keetii kana fakkaata. Iyyannu lammaffaadhaa riqicha sunnaa galmee dhibba shanii fi jaatamii shan akkana ja'a. Mucayyoo takkaan wal jaalannee bultii jaalachuu barbaade ammoo jiddumatti ilaashna nagootii haala jirjiirachaa deemtii wal jaalannis nuti hundinuu gartee wal taane ammuma gartee yoo siif hin taanellee ifanaa baasinatti himii ja'anii jedhe. Jaalalli kiyyayyee hin sirreeffadhaa mala kiyyattii jedhe duuba waan jennuun obboleessa keenya kanaan. بنين آدم وانجد انقلب الناس كيف شئت تجد أقاربا نما كان كفيت غرغا قالش إساق أجبوت إغرتا جدن بريدان فيده غارين تولان هندي قفون إسا وللرها جالت مالي هاول دبرت مالي بكت قفة مقبا يوكا أفميدا يوكا نمميدا يوكا أفيف نمسميدا yookaan miidhaan isaa diiniif duniyaa ta'a hir'ina baniin aadamin dhabu jechuudha. Fakkeenya intalli ati fuute waan soogidda barbaachisu soogidda malee yoo sii kennite nyaata. Ka sukkaara barbaachisu sukkaara malee yoo sii kennite maalitti ilaalta hir'inatti ilaalta. Garuu hir'inni kun hir'ina kamii? Hir'ina duniyaati jechuudha. Haalli kun irraa argamuun ni mala. Isin cibaadaa qabaatte. Wacalaa kulli wanni suubachiisuu barbaanne baniin aadam hir'ina ni qabdi. Hir'inni ati mucayyoo tanarraa argite jirjiiramni ati jettu kuni yookaan jirjiirraa keetiin jirjiiramuun isiin ni mala. Atummaan of hin beektu malee yookaan taraa dhibba jirjiiramaa oolta isirra jirjiiramuun kee ni mala. Namni isiin sodaattu ka qaanfatu bira jiraate jecha duraan siin jettu babbareedaa san sirraa dhiisuun mala. Narraa dhiiste haala jirjiiratti jechuu keettu mala yeroo san. Yeroo garii nashaata isii deeffatutu mala. yookaan yeroo dadhabde yeroo gabalaan itti dhufe fakkeenyaaf yeroon aadaan fa'a itti dhufe dubartoonni garii ni rakkatan xabiyaan isaanii ogguma sanuu ni jirjiirama akkas ta'utu mala garuu jirjiirraa ati jettu kana nusi waliin waan hin dhageenyeef akkaataa jirjiiramiinsaa si wajjin waan hin beeyneef qiyaasa itti jirjiiramte simatu beeka fakkeenyaaf kasi shiltu yookaan kasi faarsitu yoo kasi arrabsitu taate kun jirjiirraaf hokkataa ta'e jenna. haduraan ebaliyyoo siin jettu ebalu yoo numa jette ebaliyyoo san sirraa dhiifte kuni jirjiirraadha garuu jirjiirraa hamaa sanii miti jenneet ilaalla. Waan hanga kanaatiif jecha hoo cinqamuu hin qabdu siin jenna garuu wanni barbaachisu qabla kulli shay salaata istikhaaraa raka'aa lama salaatu barbaachisa. namni kun naatahamu wanaan tahuu jiruutiyyaaf jiruutiyyaaf naatahamu wanaan ta'u waan jettu salaattee rabbii keettira filannoo barbaaduu qabda rakaa lama salaattee du'aa'ii istikhaaraata filannoo san yoo beeyte beeyte yoon beeynellee warra beekurraa barattee isii qara'attee waan irra khayrii isii qabu rabbiin sii fila izni isaatiin zaahirumaan waan siin taane si jibbiisisee kasii ta'u san sitti as qaba sii laaffisa. yoo kan riba keessattuu rabbiin si garsiisa waan hamaa ta'e ta'ee fi waan toltuu taate achuma keessa yookaan mana keessatti rabbi si garsiisutu mala. Duuba kanaafuu waan akkanaatirraa hin cinqamini. Lacalla amma dura gartee wajacala baynakum mawaddata wa raxma ka rabbiin jedhe jidduu jara lameen wal fuudhe kan nikaa godhate warra san baana. Jaalalaa fi raxmata. jidduu keessanii buusee jira jedhe jaalalaaf raaxmanni yeroo kan bu'a jaalalli haqiiqaa raaxmanni haqiiqaa gaafa nikaa wal godhatan jechuudha achi duratti nama wal shakkaa walit deema wama qalbiin feete haa taatuuf fedhin nama qalbii jala deddeema malee muree gartee guutuu guututti qalbisaa guutuu waan amma itti as deemutti jiru yoo ka kennu taate akkuma waan gartee jaartitti. sun ufiifoo xiqqoon gowwoome jechuudha. Dhannoo bultii haaraa ijaaruuf deemtaa waan taatuun beektu. Magaalaa haaraya seenuuf deemtaa. Keessa akka saartamu keessatti milkooyitaan kee yeroo ol seenteen beekamu. Kanaafuu akka waan takka duruu keessa seentee wal bartetti jaalala guutuu gadi naqitee raaxmata guutuu gad naquun hin danda'amu. Garuu ni fakkaata. Waluma jaalatanii hin geenye garuu yeroon jabduun. cuftummaan nama osoo wal biran dhufinii kophee fixatu taraa meeqa yookaan manguddummaa teessisuuf wal biraa hin dhufne bara osoo wal bira hin dhufin wal lolanii manguddummaa jidduu seenanii ta'an jechuudha. Hodhamma gartee nama lafa wal ta'etu muka hojii hora osoo walitti hin dhufinuu manguddoon isaan jidduu seente gaafa walii dhufanoo kuni rakko. Namni lafa jalaa jaalala gartee silaa namni bikka firaashaa saniin eeggatu. duruu lafa jalatti walirraa fixe osoo wal bira hin geenye bikka fedhe isirraa laalee isiilleen bikka feete isarraa laaltee wama feete haasoyitee keessa seentee wama fedhe innillee gannaqee haasawe warri kun duruu waan gartee silaa yeroo walitti dhufan haasawatan dalagatan fidhatanii warra moofete walii dhufe jiru galgalaan moofaan kun duuba ekisbaardii ol godha ol busheessa kanaaf qusataa deemuu barbaachisa. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما حديث أبو داود في نمني براود سخيزتي أكن جاء نبي كنيا عليه الصلاة والسلام نما تكو يرو جبي تسوت ما جبي فقيسين نما تكو يرو جالت اللي سوت ما جالت أجين كوتشيسين وفي الليل ميدمتا نما سانس نميتا يجو yoo akka malee nama tokko jibbite illee nyaata nyaatu jirtu haqista akka waan inni kokkeessiseen namtichi sun yoo haala malee nama tokko jaalatte illee nyaatuma nyaatu jirtu kanaa dadhabda akka waan inni sagalee sii ta'ee afaan keessa kaa'attee isa malee nyaachuu hin feene takka nyaatumatti jirtu kanaa dadhabda oguu jaalalli nama guutte akkasi oguu jaalalli mataatti xuxxubde sangaanuu bar kormi horiituu lafan dheedu hedduu lafan dheedu yeroo san. xiqqoom akkana tuqataa bar yeroo dubbiin itti kaate kakuuwwan dhugu bishaan akka ajaa'iba dhugee garaa dhiibu mayra harataa oolu inni xiqqoo akkana tuqeetuma ofirraa dhaabbata garaan isaa ka walii goge kana walaa kulliin fitnaa ofiin naqinaa jaalala jettanii azaaba ofiin seensisinaa tarkaanfiidhaan tarkaanfi tarkaanfiin isteeppi isteeppiin akkasi deemaa isin jenna. kana fakkaataa deebisaan gaafii obboleessa keenyaa jenna. Iyyannoon sadaffaadhaa hirkicha sunnaa galmee dhibba shanii fi jaatamii sadii. Waan jedhu iyyataan mucayyoo takkan jaaladhee ta diinii qabdu jedhe mucayyoo saayiba diinii ta qura'aanaa ta akkasii ta akkasii ta akkasii nama akkasii jaalachuun kee bareeda garuu ofirrarraaste malee jennaan. Akkamitti ofirrarraase umriin kiyyallee hin geenye jedhe umriin ga'ee jennaan nu jaalatte yoo umrii siin geenye osoo sittuu fidanii jalaa dheessita. umrii si ga'ee jennaan jaalatte ammatti waan ittiin fuudhu yoo hin qabu yoo jette ni mala barumsarra jiraa naaf hin qaceelu yoo jette ni mala yoo siif hin qaceelle taa'us deemus ciisus uma isii yaada jaalala isiitiin dhama'eedha himatta waan qeebaluu isaa karaa ittiin qabne kabanaa ittiin qabne duruma qalbii uf naquun qabu namni aaqilaa naam foon tokko mallaqa ittiin bitattu yoo hin qabaanne hulaa foonii dhaabbattee gorura yaasuun foon bitachuu hin dandeessu mallaqa kiishaan qabdu balbala foon itti gurguran dura dhaabbattee akkuma sareetti yoo gorura yaastee nama nyaatu jala ol jettee gajjette sirriidha aqli yookaan colleen beekan nama akkasina dalagaa hin dalagu sanumarratti qiyyaafadhu intala fuuchuu hin dandeenye xiqqeenya umrii keetii ofitti himte barumsa yookaan ofitti himte. yookaan uumaa biraatu haa ta'u nan danda'amu jechuu eega murtee mataa keessaa qabaatu taate waan hin danda'u jettu mataa keessaa qabdu eega tahee murannoo fuudhaa eega hin qabne maal gootaa qalbii keessaa yaastee of dhamaasta qalbii kee keessaa baasis hin jenna waa lama yoo walitti naayite ammoo ni miidhamta dubbii mammaaksota oromoo keessatti waan jedhan hundaaf daakan garbudhuma hundaaf daakanillee qalbidhumaa jedhan. ati amma gara barumsaattis achi daaqaa yookaan achi dabaa gama mucayyoo illee oguu as dabdee jidduma kana qalbii si dhumte jechuudha. Dalagattee nama ta'uun kee hin danda'amu. Barattee honga ga'uun kee hin danda'amu. Wamaafuun toltu maaliif jennaan li'annahu jaalalli xubbuka shay yucmi wayusimu jedhan. Sanadni hadiisa sanii daciifoo ka ulaafaa ta'us ammoo haqiiqaan dubbii akkasuma. Jaalalli gurra duucha. Isa jaalalaan qabame ka intala jaalate waliin haasa'utti jiru yoo bira dhuftee salaamtaa itti qaraate kas hin dhageenye ta'uuf amala yoo ija dura dabartillee kasin agarre ta'utu mala aboo duratti si bira dabree salaamtaa sirri qare jetteeni yoo dubbat yoo himteef yoom sin agarree barja sin dhageenyellee ja lachuu laal nama jaamsa washribuu fi quluubihim alcijla jedhe ummanni dibichaa akka malee jaalatee jaalala qalbii isaanii keeysatti akka bishaanii obaafaman jee rabbiin bar qalbii nama seeneeti akka malee nama nama godha jechuudha نبي يوسف عليه السلام قال كا أني انتلا امرأة العزيز سن أني سيسين جارسن الرانفن انتل نما برات لفاقا أمبر جارس جارس مت الرانفتونا جال اللي مجيس وروتا إسي هامتك إسيم في الدي يوسف ينقود كيس خايتيمي أبلي هود أجتي وانا دلق أجتيني بودر خوتو غباي يقو جتون ورسمال دلق قطعنا أيديهن dubartiin sun ta isii yaammatte sun guutuun abileedhaan harka ofirraa cirtee bar in haadha illaa mala kun kariim jedhanii duruu hogguma san qalbii seene machaawanii kuni maleekaadha maleekaa keessaa maleekaa guddaa kabajamaa jedhan ija nama duucha jaalalli ija nama jaamsa gurra nama duucha warri sun jaamanii jennaan gurri duudee qalbiin jaamtee jaalalli sakraansee jennaan abileedhaan wayi takka lama hundi uf ciccirte jabar. ableedhaan dubbii kana laal duuba jaalalli jiruu ta'e sirraa cira faayidaa ati itti jirtu sirraa kukkuta waan bira ga'uu hin dandeenye ta'a itti aanjeffattee ittiin seenne takka bilaashuma itti wanni jettee kolkolee of hin godhin jechuudha duwwaa of hin godhin kanaaf namni muuminaa amrii isaa haala isaa tiisaa ta'uu qaba jechuudha lubbuu isaa itti gaafatamaan amiirri lubbuu isaatiif isuma eegaa ta'uu qaba lubbuu isaa qeeqaa ta'uu qaba waan isiin isarra barbaaddu ta khayriidhaa dalaguufi ta dandeessu dalaguufi tan taane ammoo tan danda'amne jalaa maqu dhaabbaduu lubbuu tanan danda'u jeen annafsu raaqibatun idaa raqqabtaha waan jedhan lubbuun ni kajeelte yeroo ati numa kajeeli jettee kajeellaa jalaa bante nafsu raaqibatun idaa raqqabtaha lubbuun kajeeltuudha yeroo ati kajeellaadhaaf karaa jalaa bante uma feete uma hunda isiin akkuma saree gartee yeroo nyaata nyaatan nama jala akkana godhattu akkas godhatti jechuu waan jaalattu hundatti النفس راغبة إذا رغبت وإذا ترد إلى القليل تقنع يو أتي كما وان تكشو إسين أرغتي deebiste tanuma siigaa gadhaabadhu oguu jetteen hayyee numa jetti jechuudha. Akka ati koota taate jechuudha. Nyaadhu ni nyaatta kanuma siigaa oguu ateetti hayyee jettee nyaatte. Yoo ati asii kajeelchisaa oolte isiinis numa kajeelti. Kanaaf lubbuutee qabuu danda'e jalaabantee halaaka keessa lubbuutee hin oofin isin jenna obboleessa keenya. Isin yeroo sanatti jaalatte yoo addunyaa tanarraa ta'e hin ta'in wama dubartii argattuu sitti fakkaatu fa'aa yookaan shayitaanni akkasii fakkeessa. ummanni keenya waan jedhan haadha takkitti jala sagalii bareedduu ati agartee hundaa ol bareedduu biraa jiraa beeke bareedduma hundaa'uu bareedduu sii olii jira farfamtuu collee hundaa tasii ol colleetu jira haaliqni yoomuu raaziqa ta'uu beeke tiyyoo na dabarteen argadhuun jedhin isaa tana fidetu ari'ee tabiroollee ari'ee sii fide jechuudha gaafati murannoo qabaattee qophii qabaattetti jechuudha. من استطاع منكم الباعة فليتزوج نمني وان فودون قبو هافودو جي قافت وان فوتون قبات قبويت قاف سانس كسيفيدو اسمه كما ما سدر اوفي كانتو قاف برات اللي سيفيد تاكسي يوكا تسني رجالتو سغنتا كن يستلابتا نغتنو فجرات جنة hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti warra waan barate irraa bu'eeffatu dhabnu taasu jazaakumullahu khayran wa ahsana ilaykum وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة إلى اللقاء
ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالة ما شيخ محمد وادو ربي نسن الرعزالته بكم سرهم بكم سسني هادبل نون لي وروان أجير رافا يدمونو هاقودو Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa barumsa guddaa argattaniirtan jennee abdanna gama keessummii isuutiin anfarhee aadam kutaa teeknika nuura ludaa hojjetamuudhaan isin wajjin turre hanga sagantaa soora qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما